iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mwese
leta y'uburundi yashaka gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu yuko ibiherutse gushikirizwa n'ubujejwe igisata cy'agatakazi na muntu mushyirawe mpuzabakungoni ari ibinyoma byambaye ubusa uyu ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'uburundi avuga ku cegeranyo ca onu giheruka gusohoka ku gateka ka muntu mu burundi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye umukuru w'umugambwe apdr mu burundi yafashwe mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu mugume ku maradiyo yanyu amakuru ku burundi mu burundi kuri uyu wa gatanu hatunganijwe isabukuru higanwa ry'abatimbo abavuzi b'ingoma mu ntumbero yo kubandanya hakomezwa umuco w'ingoma z'uburundi umugwi wabaye uwa mbere ukaba ari uwo mu ntara ya gitega waronkejwe ibi ibahasha y'amafaranga angana n'ibihumbi amajana atanu y'amarundi ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza
turi imbere y'ingoro ndangakaranga yo mu ntara ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi abatimbo bariko bakina ingoma umutama akade congera w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ari mu batimbo bo mu gishora muri komine giheta intara ya gitega amaze imyaka mirongo ine n'umwe abyina yongera akina ingoma avuga ko iyo abatimbo bava mu mihingo itandukanye bahuye bituma bunga ubucuti kubwiwe ngo ni umuco utegerezwa guhanahanwa ukurunganwe rukurikirana ariko hari ikimubabaza kikamusonga muri iki gihe ingoma yamye ivugirizwa umwami kuva kera yamye ivugirizwa umwami n'ay'abubu bavuga ngo bagize mariyaje bagahamagara abantu n'akamaramaza n'akaja n'akaja abo tumvise mbere abo bantu mbere turabanegura rwose cyane n'akamaramaza baratumaramaza baramaramaza ingoma y'umwami muga twebwe yemwe naho woduhana ibintu bingana iki yemwe ntidushobora kugira ngo turaza kuvugiriza umuntu yagize mariage bari bakwiye kubyihaniza rwose ntihagire n'umuntu n'umwe n'umutimbo n'umwe agisubira kuza kuvugiriza ingoma umuntu agira mariage ni akamaramasa ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama bumenyesha ko atangorane n'imwe irimwo kubona ingoma zitakivugirizwa abategetsi bonyene nko muri kahise Silver Nshagirije umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji aratanga imvo ingoma uno munsi zirafasha ugo gwaruka ruzivuza b'abanyeshuri baba universitaire baba abarimyi abavuzi b'ingoma muramaze kubona ku manza ko babaronsa amafaranga mbega iyo ngoma isigaye ifasha ugwaruka rw'uburundi rukashobora kwikenura noneho ntimwumva yuko icyo kintu cyohava kitugora gusubiza inyuma mu gihe ingoma zisigaye zitunze hari akarusho zisigaye zizanira abo bantu birirwa barazivuza icyo kitwereka yuko ahubwo biriko birafasha biriko biraja mu rwaruka kandi biriko bifata intumbero nziza yo gufasha na cane cane abo batimbo basanzwe bazivuza n'abatimbo nyene baremeza ko ingoma zabagiriye akamaro mu buzima bwabo bwa misi yose akada congera yewe narigeze gutembera ndabona utwo hanze duke duke kandi si duke reka naragiye nko mu bufaransa mu amerika mu buyapani reka muri suwedi no muri amerika y'epfo twarashyitseyo muri afurika aho mu rwanda hehe reka ni heshi mu bubirigi hose naragiyeyo ni hehe naho ntushobora gutohoza ikintu cy'ingira akamaro jewe nakuriye mu mafaranga nakuriye hanze nariyagura kugira ngo ndaba abana ko bazoronka aho baba n'ibizo babeshyaho narabaguriye amatongo nkagura isi gushyika ubu hari hatoya ubu basigaye bamerewe neza bararonka ikivi ikivi ndabishima cyane rwose ibishimwa n'umutama congera si ivyo gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ingoma z'uburundi ziri ku rutonde rw'umurage mpuzamakungu mu vyerekeye imico kama patrimoine mondial de l'humanité mu gifaransa leta ivuga ko ari intambwe idasanzwe kuko umurisho w'uburundi ata gihugu na kimwe kizosubira kuwiyitirira amakungu yose ni ukuvuga yuko ingoma z'uburundi zegukiye igihugu cacu nta bantu na bamwe bazosubira kuzitirirwa nabo twokwigisha iyo ngoma azokwama ari umuco kama ari umuco kavukire ku burundi bwacu ico ni ikintu gikomeye nta muntu n'umwe atari abarundi azosubira kwiyitirira uwo murisho wacu n'ingoma z'uburundi naho ingoma z'uburundi zabwegukiye burundu mw'isi nzima hari intambamyi izigaramiye ibiti vyitwa umuvugangoma zikorwamwo biri ku mushiro kugira biboneke abatimbo barashobora kuva mu ntara bakaja mu yindi canke bakarenga zibiri bariko barabihiga nk'ubu tuba mu gishora turafata mu za nyabikere tugafata imuramvya tukajya kubihigayo tukajya hiyo mu mutoyi hose turagenda hariya mu mu za shombo Tu- iyo kiri niyo tutera tuzi ubushikiranganji bujejwe imico kama bwemeza ko bugiye kwicarana n'ubw'ibidukikije kugira ngo barabire hamwe ukuntu bogwiza bakanakingira ivyo biti vyo mu bwoko bw'umuvugangoma kuva ingoma z'uburundi zemewe nk'umurage bwite w'uburundi ku rwego mpuzamakungu ibaye inshuro ya kabiri hatunganijwe isabukuru higanwa ry'ingoma kuva havuyeho intwaro ya cami hari ibitari bike vyahindutse mu muco wo gukina no kuvyina ingoma kera zavuzwa n'umuryango w'abantu bita abanyagisaka gusa ariko ubu abantu bava mu moko atandukanye baremerewe kuzivuza mugabo gushika n'ubu abakenyezi n'abigeme ntibaremererwa kuvuza ingoma mu burundi eloje urikaneza gitega ijwi rya amerika urakoze cyane eloge burikaneza handi naho abaremyi bo mu makomine yo mu ntara ya bujumbura ngo bafise umwimbu mwiza w'ivyo w'ivyo barimye muri kino gihe ivyo babishikiriza mu gihe bari mu ma- mu mahishanwa y'ivyimbo yi- y'ivyimburwa ririko ribera mu nyubakwa y'imico kama mu gisagara ca bujumbura iyo bita paredeza ni inkuru ya evariste nzikobanyanka abo barimyi baturuka mu makomine y'intara ya bujumbura bariko bahayanisha ivyo bimbuye bagizwe n'abahurikiye mu mashirahamwe mirongo itatu n'umunani hamwe n'abagera kuri cumi na babiri bitavye iryo hanishwa ku giti cabo ishirahamwe oap ryitaho iterambere mu ntara ya bujumbura ritunganya iryo hayanishwa rimwe buri mwaka pasikazi yakana arongoye iryo shirahamwe arasigura igituma iryo hayanishwa ritunganywa buri mwaka cya mbere itunganya rimwe mu mwaka kuko ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi kikongera kigasaba n'uburyo bwinshi icya kabiri icyo tuba dushaka ni uko abarimyi bacu bo mu ntara bo mu misozi bamenyana n'abarimyi n'abaguzi bo mu ntara ya bujumbura kugira ngo baronke aho baza barashorera ibintu byabo icya gatatu ni ukugira amashyirahamwe nayo nyene y'abo barimyi ba zino bashobore guhanahana ivyiyumviro barabe ingene abandi bimbura neza kugira ngo bashobore eh, kongerereza nabo nyene umwimbu mbega uyu mwimbu abanyagihugu bawurondera ku gatwe kabo canke hariho amashirahamwe aba baje nk'ingaha benshi ni amashirahamwe ariko turafise n'abandi eh, bimbura ku gatwe kabo twashigikiye kugira ngo batunganye neza amatongo yabo kugira ngo bashobore kuronka umwimbu uhagije abarimyi borozi bo mu ntara ya bujumbura barashima ko ishyirahamwe uap ryitaho iterambere muri iyo ntara na cane cane ko ribafasha buri mwaka bimbuye kuronka aho bashorera umwimbu wabo ndayishimiye menedora ni umurimyi wo muri komine mugongomanga yitavye iryo hayanishwa ry'ivyimburwa uyu munsi nashoye ibiraya n'ibigori n'ubushaza n'ibijumba umuntu abonye mwashore hano i bujumbura hava yibaza yuko eh, muri komine mugongomanga mutaronka ababagurira oya turaronka abatugurira urabona nk'ubu nye twaje mu mahayanishwa ishyirahamwe uap ritunganya ano mahayanishwa buri mwaka muri- murarishimira eh, nta kindi murisaba icyo tworisaba ni uko yohora itugirira ya mahayanishwa nka kabiri mu mwaka abo barimyi borozi bitabye iryo hanishwa ry'ibyo bimbuye mu ngoro y'imico kama mu gisagara ca bujumbura bavuga ko bafise ingorane yo gushikana ku masoko umwimbu wabo kubera baba mu mitumba ya kure umwigeme azwi ku izina rya ntiranyibagira diane ni uwo mw'ishirahamwe avape shirukubute yitabye iryo hayanishwa avuye muri komini sare kubera benshi ari abirimizi ruguru duca tubishorera n'ibujumbura ubwo abakare ntitwara dushika ino muri vire twakatira ngaho mu za gikoma gikoma no mu kamenge insiguro twobiha no kubera batugiriye neza kubona twashitse no tutahora dushika kandi turabona neza yuko ariho tuzotahana umwimbu ukwiye abo barimyi bo mu ntara ya bujumbura baremeza ko umwimbu wifashe neza mu ntara yabo muri kino gihe ntirampeba epitase yaje muri iryo hayanishwa avuye muri komine kanyosha yazanye amatomati avuga ko umwimbu wiwe ataronse ahandi awushorera umupfa kubusa Ego mu by'ukuri umwimbo wifashe neza kuko nk'ibidandazwa vyinshi biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura biboneka neza ko biza bivuye ngaha mu micungararo yegereye igisagara nico gituma dusaba ko bodufasha kugira ngo nanone uyu mwuga wacu utere imbere kuruta ego ndetse mbere n'abasumyi n'abadandaza benshi baduga kuronderera ibidandazwa mu masoko yegereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura OAP iragerageza kudushigikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bibaye nkenerwa umwimbo ugume wiyongera muri iyi ntara yacu ni naco gituma tuyishimira mbere tukayisaba ko yokomeza ikongerereza inguvu kuruta abarimyi bo mu ntara ya bujumbura barafise ubukene bw'ingene bohingura ivyo bimbuye canke bakabishingura umufasoni pasikazi yakana arongoye ishyirahamwe wape yabwijwe irya amerika ko hari intambwe bamaze gutera muri ico gisata twarize rero imigambi icyo bita eh, transformation turafise eh, munyabiraba aho duhingurira ibintu bimwe bimwe ibigori nk'ingano navyo nyene tugurira mu bene gihugu hanyuma twaratanguye kwiga ukuntu naho nyene twohingura itomati hamwe n'ivyamwa ni umugambi turiko turiga kugira ngo abene gihugu bareke guhomba ikindi naco twari twarafashije abene gihugu gushiraho eh, ico twita amahangare ibigega vyo kubikamwo imbuto nko muri za mukike mugongomanga turafise ibigega vy'ibiraya aho babika imbuto bonyene hagati yabo muri ayo mashirahamwe ni iciyumviro rero gikomeye tuguma dushishikara mugabo ico dushaka cane ni uko ingo zacu zishobora gufungura bibereye iryo hanishwa ry'ivyimburwa rihuza abarimyi bo mu ntara ya bujumbura ryuguruwe kuri uyu wa kane bitegekanijwe ko rizosozerwa kuri uyu wa gatandatu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika murakoze cyane evariste nziko banyanka umukuru w'umugambwe apdr yafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu umuvugizi w'uyu mugambwe avuga ko yafashwe mu gihe yari yitavye ubutumire yahawe n'ibiro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kubwo kubwo mugambwe apdr ubwo butumire bwari amayeri yakoreshejwe kugira bamufate inkuru ya fidelite ishatse umukuru w'umugambwe apedere aimable bakundukize igihe yafatwa yari kumwe n'umuvugizi w'uwo mugambwe bari baje mu mubonano bahawe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gabriel Banzawitonde amenyesha ko umukuru w'umugambwe APDR yafashwe mu gihe bari barindiriye uruhusha rutuma binjira mu biro vy'uwo muhanuzi hari isaha zibiri eh, n'iminota mirongo ibiri n'itatu aho umushinga ntahe yitwa gashatsi yabera asanzwe ari shefu di kabine ajwe niho yampamagara mbaza ko turi hafi n'umukuru w'umugambi kandi ukeneye hama tukirinda amaresepasi ashitse ubwo nyene haca haza imodoka ya double kabine irimwo umushoferi wo muri iprona hamwe n'umupolisi umwe baca bahita bafata umukuru w'umugambwe baca batera modoka baca bagira gute baca bagenda bamutwaye kugeza isaha ntituzi ahari aho hantu bakundukize aimable yafatiwe hari bariyeri icungerewe n'abasirikare umuvugizi wa PDR abona ko ifaswa ry'umukuru w'umugambwe wabo atari caduka turavye ikibanza yafatiwe n'ingene byagenda tukubura amakenga ukabona ko bari biteguye neza ko tuza kugenda kandi bari bazi neza ko umukuru w'umugambwe baca bamufata tugasaba rero ko uwo mukuru w'umugambwe bamurekura mu maguru masha atanagisabwe kuko ntaco ariko arazira kubw'umuvugizi wa PDR ifatwa rya Aimable bakundukize ryoba ryavuye ku mvuzibi zikurikira ubwa mbere ni amatati bari hagati y'umugambo wa pederi n'umugambo w'adasigana iporona ko twajyanye mu matora mugabo bageze kugabagura ibibanza bashaka kwigungira ko ibibanza byose batagisha inama umugambo wa pederi hama ikindi gikurikira twibaza ko ari ibijyanye n'itangazo duheruka gusohora aho umugambo wa pederi uhagaze ku bijyanye n'ijambo nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yashikirije asaba ko abaseruka ibihugu byabo mu burundi bahagaritse imfashanyo bova mu burundi ha mugambo wa pederi ukaba waragize aho uhagaze kuko amasezerano y'ivyene atarafatiye gusa ko imigenderanire ifatiye ku mfashanyo imigenderanire imigenderanire ifatiye ku bintu byinshi nca dusaba ko n'umugambi w'adasigana iprona bibaye ngombwa bamusubiriza twibaza rero ko imvo zibiri arizo zatumye umukuru w'umugambi afata gashatsi ya bece gaca umuhanuzi mwishikira mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aremera ko yari yabemereye umubonano wo muri APDR ati umubonano yari yawutanze kubera ko hari haheze iminsi bawumusaba yamari yamiriza ivyashikirijwe ko baba bari inyuma y'ifatwa ry'umukuru w'umugambwe ya PDR ku bw'agashatsi yabera inzego z'umutekano zifise uburenganzira bwo gufatira umuntu aho ariho hose mu gihe zimukeneye mu mugambwe w'iprona bamenyesha ko iryo fatwa ataruhara barifisemwo Ponsiyo Ndayishimiye umuvugizi w'uwo mugambwe avuga ko ibya PDR ishikiriza ari binyoma umugambo witwa twoye ntawe tuzi ko twaje mu matora ntawe tuzi n'ukuri je n'ubwa mbere ndawumva sinzi ko wari uwuzi murabasaba amasezerano twagiraniye ko tuzogabura ibyo tugabura amatora aheze nimwayabona ngira muzotubarire ifatwa ryiwe n'ukuri je navyumvise mu radio isanganiro sinovuga ni ibi ni canke ibi kumbure abajejwe gukurikirana abakora ivyaha ngira nabo babizi igipolisi inzego z'umutekano n'ahandi ho je sinovuga ngo ni ibi canke ibi mu gipolisi c'u Burundi twagerageje kurondera abavugizi bacu kugira tubwirije n'iryo fatwa ariko ntitwashoboye kubaronka amakuru twakuye kwa gashatsi ya Beda icegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu amenyesha ko Aimable Bakundukize yajanywe mu iperereza i Bujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika urakoze cyane Fidelite Ishatse kuri iyo nkuru kuwa mbere w'indwi ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu zaid raid al hussein yasohoye raporo nshasha yagiriza leta y'u Burundi ikavuga eh, eh, n'inzego z'umutekano za leta y'u Burundi kuba batoteza no gukubagura abanyagihugu umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba ku mugoroba w'ejo yaragize icyo abivuga ko ngibi bimwe mu byo yashikirije ku iradiyo na televiziyo y'u Burundi leta y'u Burundi yarakurikiye ibiri mu itangazo riheruka gushyikirizwa ku Burundi n'ubujejwe igisata c'agateka kazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umugabo yitwa Zed Rad Al Hussein ahavuga yuko abantu baguma bahohoterwa kandi ngo cane cane mu nzego zijejwe umutekano aho ngo abahora mu gisirikare ca kera ahanini bava mu bwoko bw'abatutsi ngo aribo bagiramiwe cane ndetse ngo harimwo n'abasirikare bakukurutse leta y'u Burundi yashaka kumenyesha abantu n'amakungu yuko itatangajwe n'iryo rementanya ryuwajejwe igisata c'agatakazi na muntu mishiramwe mpuzamakungoni kuri ivyo birego bitagira aho bifatiye atakindi bigamije atari ugucanishamwo inzego z'umutekano mu ntumbero yo guhungabanya igihugu kubera yuko atari ubwa mbere uwo muntu asohora ivyegeranyo biryoza igihugu c'u Burundi two kwibutsa abantu bose yuko igihe cyose himirije urubanza mpuzamakungu ruhambaye ku Burundi cane cane ahitezwe ingingo zihava zifatwa uwo Zedi Rad Al Hussein asanzwe ari igisata cy'agatakazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu yama yagabirije kuca arementanya ibyaha bikomeye ku Burundi mu ntumbero yo gutuma abajiri gufata ingingo boca babifatira ko ngo bafatire Burundi ingingo z'agahotoro cange ibihano Philippe Nzobonariba arabandanya yibutsa abarundi ibindi bihe uwo mutegetsi Zaid al Hussein yasohoye ibindi vyegeranyo bityoza igihugu c'u Burundi kugira gifatigwe ibihano tumutega amatwi
aho mwo kwibuka amajambo atabereye yashikirijwe n'uwo mugabo inyuma y'urugendo yagize aha mu Burundi kuva ku igerekerezo rya cumi na gatatu gushika ku rya cumi na gatanu ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe hari himirije amatora y'abajenama b'amakomine n'ay'abashingamateka yahavuye yigizwe inyuma bene itangazo yasohoye ku igerekezo ya cenda ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi buca baja mu matora nyezina eka nejo bundi muri iyi minsi iheze igihe hari himirije inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bishyira mu gihugu bwa afurika aho bagomba gufata ingingo ku bijyanye n'abasirikare mvamakungu borongekwa mu burundi bamwe bita amaprobo uwo zed hussein ajejwe igisata cy'agateka kazi na muntu ishyirahamwe mpuzamakungu yaciye yihuta gusohora itangazo riturira aho yavuga yuko abakenyezi n'abigeme birigo barafatwa ku nguvu yuko aricyo kirwanisho gisigaye gikoreshwa n'abapolisi be n'ugwaruka wegamiye umugambwe uri ku butegetsi akongera kandi akavuga yuko ibyo bintu bikorwa hisunzwe ubwoko ayo majambo akaba atakindi yaragamije atari ugukabura agatima ko kwinubana ufatiye ku moko mu ntumbere yuko iyo maprobu yorongikwa mu Burundi leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu yuko iberutse gushikirizwa n'ubujejwe igisata cy'agateka kazi na muntu mwishyirahamwe mpuzamakungoni ari ibinyoma byambaye ubusa kuko inzego z'umutekano mu Burundi uko zubatswe hisunzwe ubwoko nk'uko amasezerano y'iyarusha bitegekanya ku bijyanye n'ibitigiri bingana ibyo bituma ataguhohotera uyu canke uriya hisunzwe ubwoko bigishoboka muri izo nzego icibagiwe cyo ni uko zohohotera umuntu zimuhora ubwoko mu kazi zisaze zijejwe kanatsinda bene kwemeza amasezerano y'iyarusha baratomoye neza yuko iryo ringanizwa ry'ibitigiri mu nzego z'umutekano ari nkinzo ikomeye ku bube gito bwohava busubira kuba bwahora buranga izo nzego harimwo ubufatiye mu macakubiri y'amoko tutibagiye guhirika inzego z'ubutegetsi bimwe bita kude ivyo tubisanga muri ayo masezerano mu kigabane ca gatatu mu ngingo ya cumi na kane uduce twa mbere n'aka kabiri
mu burundi abasirikare bamaze iminsi bagandagurwa mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugenzi wacu frederic nkundikije yatumiye george nikiza umurundi akurikiranira hafi ibibazo vyo mu gihugu na ndorimana semana umuhinga mu vyerekeye ibibazo vyo mu biyaga binini imbere yaho reka twumvirize gaspard baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi atangura avuga kuri iki kibazo tubatega amatwi
birababaje ubwa mbere kubona hariho abantu bariko baricwa mu buryo butumvikana bwicwa n'abantu batamenyekana ariko ibyo ari byo byose ni ibintu bibera mu gihugu kubona hariho abantu baka ubuzima umuntu igihugu cyatangiye uburyo bwinshi kugira ngo kimwigishe ashobora gukingira abandi umutekano ni ibintu bibaje abasirikare rero haba intwazangabo ibisongerezi cyangwa abasirikare bandi basanzwe abo bose abasirikare ni inkingi z'igihugu igihugu kibashyira ngaho kandi bararahira ku buryo bonyine bavuga bati tuzokwigura abandi ducungire amahoro n'umutekano ntibinyegeza rero iyo bariko baragenda ku gikorwa cyabo bambara n'umwambaro ubaranga kandi iyo bariko bararangura icyo gikorwa murumvure wateguye ibintu afise mu mutwe ushaka gukora inabi yahejeje akabikora biba byerekana yuko hariho abantu baba bariko barafata intumbero y'ukwiyaka ni ukwita ubwenegihugu kuko aba bariko baraka ubuzima n'inkingi z'igihugu kandi ahavuye umwe nta wundi aca hasubira buno nyene ariko koronere icyo gitigiri cy'abasirikare bakomeye bagandaguye mu kanya gatoyi ni igitigiri kinini cyane rwose abasirikare n'abapolisi baba barananiwe gukoresha uburyo bwa none kugira ngo bahagarike abantu bica abasirikare nabivuze nk'uko bikunda kuba byinshi byabaye mu ijoro bikaba kumbure batari banabyiteze bikabera n'ahantu baba batiteze yuko ibyo bishobora gushika nk'izi ntwazangabo nyinshi zari muhiri wabo kiretse umwe yari ku kazi abandi bari basanzwe bari ku mirimo yabo inyuma y'amasaha y'akazi asanzwe azwi aho umuntu aticura na gatoyi mugabo umubisha yamaze gutegura ibyo ategura akabikora ibyo rero birababaje birateye n'isoni ahubwo kumva yuko hariho abantu bitwa yuko ari abarundi cyangwa n'aho b'abanyamahanga baba mu burundi sinibaza mwe ko ari abanyamahanga ntabonushiramwo nibaza yuko ari mburakimazi zo mu Burundi bashobora kwiyumvira kugira ibintu nk'ibyo kubira umuntu asanzwe yiruhukiye ari muhira ari kumwe n'umuryango canke ariko akora ibintu bishobora guteza imbere igihugu canke umuryango hakaba hariho abandi bategura ku mwaka ubuzima benshi atanico bazira amatohoza amaze gukora koroneli baratuza abereka iki hari umurwi mwaba mwikeka canke abantu mwikeka ko aribo bakora ubwo bwicanyi kwikeka ni bibi jewe nk'umuvugizi w'urwego nk'uru kirazira yuko twikeka turareka rero ababijejwe bagakoresha ubuhinga kugira batohoze gutanga icegeranyo ni byiza hama abashobora kuronka inkuru bibaza yuko bozikorera ko niyo bashobora kwikeka mugaje kabuvugizi
mu gusozera inama mugira abasirikare bakuru canke abasirikare muri rusangi eka n'abanyagihugu umutekano wabo utifashe neza ni, ni, ni.
umusirikare wese ahari urwego arimwo yaba muto uciye hagati canke mukuru nuko ubwa mbere eh, boguma barikanuye nk'uko bahora eh, umwansi arahari urabona yuko ibi, ibi si vyiza namba hanyuma abanyagihugu nabo umuntu yobaremeshe kuko ingabo zibandanye zikora akazi kazo ivyo vyashitse ntibica intege abasirikare barazi yuko bahamwa icyo musuda yinjira bizi mugabo abasirikare nabo biyemeza ko baguma babandanya bacungera umutekano w'igihugu n'abanyagihugu gushika naho mbere bovyigura Colonel Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turabashimiye cyane gose ku kanya mwaduhaye Eh murakoze namwe kuba mwandonsegeje kano kanya kwiratiyage murakoze ubu naho turi kumwe rero no mu Burundi yarajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi turi kumwe na George Nikiza mwiriwe neza George mwiriwe cyane murakomeye yego turakomeye buke buke ngende by'ubu yego me nashaka namwe tubabaze ico kibazo c'abasirikare baguma bagandagurwa muri iki gihe mugifashe gute ka mucakira gute inyishu yo bihe tuga kwijambo yego murakoze ubwa mbere kuba mwantumiye Eh, icya kabiri ngomba ntangure guhoza imiryango n'ukuri kirabura muri iki gihe gasanzwe Eh, bigumye amaraso y'abantu bariko barasesa abe inyishu ahubwo ntabe intandaro y'izi ngorane Eh, nivyo rero abasoda muri iyi minsi baragize iminsi bagandagurwa cane cane abafise amapeta ko makomeye Eh, kare mu- muri mbere y'uko eh, iki gihe c'amatora gitangura eh, aba- hari hari ubwicanyi ubwo bwicanyi ntibwari bwashikire ibintu bya gisirikare Eh, urumva rero ni ibintu biteye ubwoba kuko bizwi igisirikare mu gihugu ni inkingi ikomeye Eh, ni ububabaro rero kuko George hariho abantu benshi bavuga ko ah, ic- abo bantu bagandagura abantu bamaze igihe kirekire rwose babagandagura cyane cyane abo bagandagura abasirikare ariko bakaba batarafatwa gushika ubu ivyo ntibiteye amakenga ego birateye amakenga eh, kuko eh, igihugu gifise inzego zikwiye gifise abasirikare kigafita abapolisi kigafita eh, kigafita eh, abajeje umutega aba- aba- intuza abajejwe ubutungane kikaba gifise uburyo bukwiye kuko tuzi ariko igihe cyose haba umuntu ahwereye igihe cyose umuntu afashwe umuntu ibiziga bitowe abasirikare ba- bafa- ba- ba- bagize ibibazo ugasanga ntibashoboye kuduha by'ukuri abantu bakoze ibyo bintu urumva umuntu ava yumvira ati none abo bantu babica ni bande E, ijambo rimenyerwe ni turagiye gutohoza turagiye gutohoza ibyo bimaze imyaka myinshi cyane egome murakoze muraka bihagarara Eh, mura- turaka kugaruka ko kuri ico kibazo nyene turakibandanya ariko turafise n'uwundi eh, mutumire Ndorimana Semana mwiriwe neza Eh, gera telefone uvuge cane eh, Ndorimana yego navuga ngo mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza eh, Ndorimana Semana murakurikirana ibibazo vyo mu Burundi cane cane ko vyerekeye umutekano mbega amakuru atangazwa muri iki gihe ah, cane cane avuga igandagurwa ry'abasirikare ubwicanyi burahari abasivile baricwa cane cane ubwo bwicanyi bw'abasirikare muvuga kwiki abasirikare atari abasirikare basanzwe ari n'abasirikare bakuru bakuru Eh, mu- murakoze cyane iyo tugerageze gutekereza neza tugasesengura eh, impfu z'aba basirikare usanga harimo ibintu bitashoboka icya mbere ni uko eh, izi mpfu z'aba basirikare zishobora gukomoka kuri leta ya petero nkuru nziza cyane cyane ko amakuru atubwira ko nk'uyu uherutse gupfa yari inshuti y'uriya generale godefre nyombare bikaba bishoboka ko ari ukwica eh, abaketsweho bose ko baba badashyigikiye eh, manda ya gatatu ya petero nkuru nziza ari n'urwego rw'uko uca intege izi muvuma zose zigamije kuvana ku butegetsi icya kabiri ni uko dusanga bishoboka nanone ko ari abarwanya leta abo barwanya leta bakaba bakoresha iyo nzira y'iterabwoba kugira ngo babashe kugaragariza amahanga ko ibintu birimo bikika mu burundi ko atari igihugu biri kugendwa ahubwo ko amahanga agomba guhaguruka kuko ibintu byacitse noneho harimo hapfa n'abantu eh, bakomeye mu mu gisirikare icya gatatu nanone tutakwirengagiza ni uko mu bihe nk'ibi abo bantu bashobora no kwicwa bitewe n'amatati asanzwe bari basanzwe bafitanye n'aba- n'abaturanyi babo baba bafitanye n'inshuti zabo abo basangira mu tubari abo bakora n'abo bakoranye Eh, abo rero bakaba bakwitwaza ibi bihe bya politike ziri i burundi bakaba bakwikiza abo basanzwe bafitanye ibibazo eh, bisanzwe rwose amatati asanzwe urebye mu isesengura ryacu dusanga izi mfu z'aba basirikare bakomeye zishobora guturuka aho hantu hatatu nubwo abantu kubera inyungu bafite eh, bahita bihutira eh, kugereka ubu bwicanyi ku bo bashaka ku ruhande bashaka cyangwa kubera amarangamutima y'abantu bashobora kwita bashaka uko bita buriya bwicanyi ariko aha hantu hatatu navuze leta abarwanya leta ndetse n'amataka asanzwe ashobora kuba ariho harimo haturuka izi mfu z'aba basirikare harakoze cyane frederic nkundikije yateramije icyo kiganiro cihweza ikibazo cy'abasirikare bamaze igihe bagandagurwa mu gihugu cy'u Burundi tubibutse yuko mushobora kumviriza radiyo ijwi rya amerika kuri site yacu ya interineti niwe zitatu radiyo yacu voa akaburungu komu aha ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru kuri radiyo ijwi ry'amerika